hello my people hello people beautiful people Not be small thing dey happen Oh, <laughs> oh now welcome back to our youtube channel Oh, more not be small thing dey happen we are still in the spirit of love we are still in the spirit of valentine e dey happen my people eh una <laughs> remember wetin i tell una yesterday i say eh, now here we go Day, after waiting, eh, queen naomi post yesterday eh, and the kind gifts wey be saying. Eh, honey of ife send package given. Eh, queen naomi eh, make una dey wait make una just chillax everybody go dey come outside one after the other all these olori eh? <laughs> my people, my people. He bites them. He bites them. shey na know say ashley don first come outside i won't come out ashley don first come outside eh. ashley don talk e own finish eh. He e con e don do e own finish this morning He con remain Eh, wetin dem dey call am Eh, mariam maryam yes o maryam herself not be small thing they happen mary Coco, on a fact i know say on a no. in your heart of hearts, all of us know that we are waiting for maryam to speak up on this and in fact eh, she never ceases to disappoint she never ceases to disappoint people of god people of god make you no be like say na carry talk make i make i give una the gist ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ my people no be small to dey happen o na so ronke come outside una go dey wonder say so wetin be wetin ronke face dey do for here omo oh, na so ronke come outside o gather all the pre queens together that was before valentine gather gather everybody together say okay ah uh, before valentine o oh, make all of us pull head together put money together Maybe we still surprise this man at least from the oloris to uh, what's the called from the oloris to the king yes so make it still be like say shu the, the olori for once they do something together again Not be just uh, eh, uh, eh, wetin dem they call am uh, eh, I eye service kind of doings I service kind omo not be small thing dey happen So my correct people, these women planned and they planned and they planned. <laughs> And guess what? There is always a Judas in the 12. And guess who the Judas is in fact eh, she's no other person but olori abinadan olori Miriam, olori mariam say you know they put money join for anybody and no be me ronke go tell her how she go spend her money yes so ronke is not a mother for her to come and tell her how to spend her money in fact ronke is just a queen like her and if the same way they look and say for position she is higher than ronke in the palace ronke fit be senior but she is higher than ronke in the palace so ronke should not even bring that leg forth she should not even think about it omo not be small basketball something for inside palace So oh, make her ronke no carry that kind leg o oh, not be ronke na im e born am oh. in fact eh she know they do wetin she wan single handedly do a party throw a party for her man <laughs> Hey, my people, tori dey come una say e too tey So she won't single handedly throw, in fact, eh, for her man, her man, and no other person. Now they say, okay, oh, make me deliver. Now, so she takes scatter the plan. No? Oh. Now, so she takes scatter the plan. We be say, the women, they do so. In fact, eh, her not be smart. Now, so she takes scatter the She scatter all the plans. All men, not be smart. They apple. Now, so everybody can't do wait to call package themselves for. Oh. They no even know say Queen Naomi eh, ó ń gbáradì bí She was preparing herself to call out on the 14th of February. Omo, hey, hey, my people. Only for us to hear say eh, Queen eh, Mariam, eh, Olori Mariam come go to party Oh, He can't do party finish, my people. Ooni of Ife no show up not be small something my people not be small something i dey tell una so yes yeah, all Ooni of Ife no show up o oh. dem find Ooni tire inside palace kakaka Ooni no show up everybody was confused eh, so where where Ooni fit go for inside this palace wey be say people no know where can this man be where can this man be omo men no be small thing dey happen everybody just dey wonder wonder wonder wonder inside palace then in fact eh, who do party na him own na him pay me pass because money wey he waste eh, no be here na so all of us na so all of dem siddon inside palace So dey look am dey look um, madam una know say her own good wey she dey do obafishire guri na im e make her eh, all no dey like her eh, even collect anything from her again because any small thing she go dey begin dey use am dey do wetin dey talk to oni. and oni no like am at all any small thing she don use am talk to oni anyhow Oni no ever like that character at all in fact eh no be small thing hmm, dey happen na so uh, eh, maryam siddon in fact e eh, don cry cry tire tears don full everywhere nothing Oh, honey no show up dem tell her say keep your money keep your money you say no keep your money keep your money you say no say na man anyways na you get man o na you get man and remember that no be every time money cannot buy love that be way one thing wey be say everybody dey try explain to mariam but every time wey be say person go try tell her this thing e go turn her to fight e go turn her to quarrel money no go fit buy love you no go fit use money buy Ooni of Ife heart because eh everybody know where the heart is and the heart na only the heart dey choose where you wan dey no be you dey tell am na only the heart go tell you say okay na here i wan dey o. Oh 唉嘿。 no be say na you go tell am say eh, na here you go dey na one thing one thing you fit love the person dey use your money dey flaunt your money na you get your money if the person now now sef oh, no dey even dey like take money from mariam again why no be because say mariam no good o abi the money is not enough or one thing one thing but because eh, mariam own too much if mariam give honey money take do anything now the next gbege wey go happen inside palace na she go una go hear am when e go talk say i was there for you i was there for you i was there for you when you needed me and you this is all you could do for me you know all those kind things honey don tire honey don honey even tell her one time honey vex tell her one time say calculate all your money make i pay you make we do plus and minus say make i pay you make you live my life e don reach that extent, my people all the one wey say she dey throw party dey do say kini kan honey dey sit down for instagram dey view post dey calculate how e wan take surprise the queen the main queen the real queen yes the queen herself queen naomi Oh, ooni just sit down They think I e to surprise the love of his life the actual love of his life Not be small on my people in fact eh, this is this is very very funny and sweet to watch. my people <laughs> more I come see how uh, mary and people they inside the naomi comment section and every other blog wey post naomi na so dem they inside the comment section They go talk Oh, omo you trust naomi fans now. always guiding always always on guard. guard always on guard you go you say eh, they dem no there before you know wetin eh, they happen and don't strike before you know wetin eh, they happen they don't come outside Oh my man don't go there and rake Only, only dey only dey happy till tomorrow say at least once in his life he married somebody he loved yes so i know go lie for now. somebody will be saying he really really love from e heart not be small thing dey happen my people not be small you know. mary I'm now eh dey still dey pet we still dey in the spirit of valentine maybe you go try postpone your valentine date with your husband uh-huh. me i even surprised saying say eh. uh, I'm na do this thing i feel saying na i dey expect this particular character from toby I dey expect this character from Toby Phillips, but eh, Toby no can't do it. Toby no even can't do all those things. In fact, eh, Toby sure us say she's married to Instagram. Not be what they happen by people. Anyways, anyways, I hope so and I enjoy this gist. I hope and I enjoy this gist. Yes, yeah, so make sure not forget to like and subscribe to this channel. Do not forget to like, like and subscribe to the channel. And eh, if you don't subscribe, click on notification bell. And if you have not subscribed, what are you waiting for? please subscribe thank you so much my people i go see you now for my next video bye